ijwi ry'amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na oriyani itangishaka ndabaramukije ndabaha ikaze mu biganiro byo kuri ino saha mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero cumi n'icyenda no kuri metero mirongo ibiri na kabiri mu rwanda mudukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ku rubuga rwa interineti turi kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com kaze mwese kuri radiyo yanyu ni ibiganiro dutegura tukabibashikiriza duherereye mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha guhagarika iyandukizanya y'ikiza cya korona kaze mwese abanyeshuri b'abanyamahanga biga muri amerika barabangamiwe n'itegeko ryo kubaka viza yo kwiga mu gihugu cya amerika mu gihe bobandanya amashuri yabo mu ngo kubera ingingo zo kwirinda ikiza cya korona njye nkibimenya byanteye ubwoba nibajije ngiye gusubira mu rugo nzafata amasomo gute ntabwo nabyuka saa cyenda z'ijoro ngo mfate isomo bari gutanga karibu hano mu gitondo uyu ni eme iradukunda umunyeshuri muri kaminuza ya saracus mu gisagara cya new york avuga kuri viza zishobora kwakwa abanyeshuri b'abanyamahanga biga muri amerika handi naho leta y'uburundi n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa buraya bagiye kuja hamwe kugira baheraheze imigambi yari yaciwe hagati na cane cane yo kubaka ibarabara rya nimero kane hamwe n'ikivuko ca bujumbura ku kiyaga ca tanganyika izo nkuru hamwe n'izindi zivugwa mu karere k'ibiyaga binini n'izivugwa hirya no hino ku isi twazibateguriye ikaze neza reka ariko dutangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mugenzi wacu aloyizi bigirimana arayadushikiriza ndakuramukije oriyane umushikiranganji wa kenya ajejwe amagara y'abantu yavuze ku munsi wa kabiri ko abakozi bashika mirongo ine n'umwe bo mu bitaro binini vy'ico gihugu vyakira abakenyezi bibaruka banduye umugera wa korona ibi bitangajwe mu gihe abakora mu gisata cy'ubuvuzi muri kenya babandanya basaba ibikoresho bibafasha kwikingira uwo mugera ubushyikirangange bw'amagara y'abantu muri kenya buvuga ko bwapimye abakozi bose b'ibyo bitaro byitwa pumwani k'umurwa mukuru nairobi ahavukira abana barenga ijana buri munsi ku munsi wa mbere kenya yarafubye umudogiteri wa mbere yahitanywe na covid cumi n'icyenda kuva ico kiza gitera muri kenya mu kwezi kwa gatatu abadogiteri n'abaforoma bamye bagabisha ko bashobora guhagarika akazi bavuga ko leta itariko irabitaho mu kubakingira mu kazi kabo ko guhangana n'ico kiza ibihumbi vy'abanyagihugu muri israeli barakoze imyiyerekano ku munsi wa kabiri ahakorera umushikiranganji wa mbere benjamin netanyahu i jeruzalemu bamusaba gutanga imihoho kuko leta yiwe ngo yananiwe guhagarika ikwirakwira ry'umugera wa korona israeli yari yarashimwe ku kuntu mu ntango yarwanije uwo mugera ariko mu nyuma leta yaranebaguwe kuvaho yorohereje ingingo zari zarafashwe zo kurwanya ikwirakwira ryawo abandi bantu bashasha batari bake bongera barandura ibihugu vya canada na leta z'ubumwe za amerika biri mu biganiro vyo kubandanya vyugara urubibe bisangiye kubera ikiza ca korona amakuru ashikirizwa n'abakurikiranira hafi ivyo biganiro bavuze kuri wa kabiri ko urwo rubibe ruzoguma rwugaye gushika ku itariki mirongo ibiri n'imwe z'ukwezi k'umunani urwo rubibe rwa mbere rurerure ku isi rwugawe ku banyagihugu kuva mu kwezi kwa gatatu itariki ya mirongo ibiri n'imwe abategetsi b'intara zitari nke za canada bamye bavuga ko bateye kubiri n'iyugururwa ry'urwo rubibe mu gihe amerika iriko irabona abandura covid cumi n'icyenda biyongera ku murindi munini perezida donald trump n'umushikiranganji wa mbere wa canada justin trudeau mu kiganiro bagiraniye ku munsi wa mbere bavuze ko mu minsi iri imbere bagiye kuzoshikiriza aho bahagaze kuri ico kibazo Petero Trump yarahagaritse ingingo yagira ifate yo gusaba abanyeshuri b'abanyamahanga gutaha mu bihugu byabo mu gihe ibyigwa byobandanya bitangwa mu buhinga bwa interinete mu mihana yabo batinjiye mu masomero kubera ikiza cya korona iyo ngingo yo kwisubirako yatangajwe kuri wa kabiri igihe hariko humvirizwa mu butungane mu gisagara ca Boston ibirego byatanzwe na kaminuza zikomeye za Harvard University na Massachusetts Institute of Technology iri tangazo rije gutuma abanyeshuri b'abanyamahanga baharurwa mu bihumbi hamwe n'amakaminuza aharurwa mu majana bigamwo basubiza umutima hamwe kuko batacirukanywe abarwanyi bakekwa kuba abo mu muhari wiyonkoye kuri leta mu ntara ya baruchisitani mu bumanuko bwa pakisitani ejo ku munsi wa kabiri barateze imodokari za gisirikare bicamwo abasirikare ba leta bashika kuri batatu hamwe n'abandi umunani bakomeretse uwo muhari uzwi ku izina rya baroc liberation front wemeye ko ari wo wateze uwo mutego kandi ko wishe abasirikare ba pakisitani barenga mirongo ibiri umuhari baroc liberation front hamwe n'iyindi migwi yitwaje ibirwanisho ivuga ko iharanira ko intara ya baruchistan yikukira ikava kuri pakistan iyo ntara isanzwe iriko irakorerwamwo imigambi y'iterambere nk'ibarabara rihuza ubushinwa na pakistan imigambi ifashwa n'igihugu cy'ubushinwa pakistan yagiriza ubuhindi kuba aribwo buri nyuma y'uwo muhari mu kugaba ivyo bitero ariko ubuhindi bwo burabihakana mu burundi twumvira kuri mirongo migufi ya shotwave kuri metero cumi n'icyenda na metero mirongo ibiri na kabiri mu rwanda naho mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu muri site yacu ya interineti murashobora kuturonka kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com kuri facebook no kuri twitter aderesi yacu ni voa radiyo yacu iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu ubu naho ni umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu burundi leta y'uburundi n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa buraya bagiye kuja hamwe kugira baheraheze imigambi yari yaraciwe hagati na cane cane y'ukubaka ibarabara rikuru rya kane hamwe n'ikivuko ca bujumbura ku kiyaga tanganyika inkuru y'ijwi rya amerika n'abanywanyi bayo mu burundi mugiye kwishikirizwaho na mugenzi wacu desire hatungimana inyuma y'umunano wamaze amasaha abiri arenga gato claude bushi aserukira ibihugu bigize umuryango umwe bwa buraya yagiranye n'umushikiranganji w'ibikorwa vya leta yamenyesheje ko umuryango aserukira witeguye gushyigikira imigambi y'uburundi muri iyo migambi ahanini haganiriwe ibijanye n'amabarabara hamwe n'ikivugo ca bujumbura On a évoqué un certain nombre de réalisations que l'Union européenne a, a déjà twavuganye ku bijyanye n'ibikorwa bitandukanye ubumwe bwa buraya bwafashije muri kino gihugu abahinga bo mu bushikiranganji batubwiye ko bashimye na cane cane mu bijyanye n'amabarabara ibirometero amajana atandatu vy'amabarabara vyarasanuwe mu gihugu muri ino myaka cumi iheze twanavuganye ku bijyanye n'ibarabara rikuru inomero zine rihuza bujumbura n'umupaka wa kongo iyo nayo ni imfashanyo y'abanyaburaya tugeze ku rugero rwo kwemeza icigwa hariho kandi n'ibikorwa vyo kunagura ikivuko ca bujumbura uwo mugambi nawo nk'uko mubizi ukaba usangiwe n'ubuyapani ishyirahamwe ry'abayapani hamwe n'ibanki y'iterambere ya afurika n'umugambi ukomeye cyane w'agaciro ku burundi ndetse no mu karere ni umugambi twifuza ko utangura vuba ariko n'umugambi uzomara imyaka myinshi kuko hazosanurwa amabarabara ashikayo ivyuma vya kijambere vyo guterura imizigo n'izindi nyubako zizotuma ikivuko gikora mu buryo bwa kijambere
claude boshi yemeje ko umubano w'uburundi n'umuryango aserukira umaze imyaka mirongo itanu wifashe neza ariko ko mu mibereho hamaho ibigorana ibyo navyo akavuga ko igikuru ari uko haba kuganira ku mpande zose
haciye imyaka yababa mirongo itanu ubumwe bw'abanyaburaya bukorera mu burundi kuvuga ko uburaya bufitanye imigenderanire mibi n'uburundi ni igihushana icyo bikoze nko mu miryango yose harabaho ibigorana murabizi tugize umuryango icyiza ni uko hariho gushaka kuganira ku mpande zose twaratanguye kuvugana
umushikiranganji ajejwe ibikorwa vya leta deogratias sanganiye umwami yavuze ko mu vyo bayaze bigiye kuja mu ngiro harimwo ivyari vyarahagaze n'ivyari bikiri mu migambi bari bifuje kumenya neza na neza ibikorwa dusigaranye kubera yuko hariho ubuyobozi bumwe bumwe bwagiye mu bundi bushikiranganji twashoboye kubaha umuco ukwiye kugira ngo bamenye muri ubushikiranganje bw'inyubakwa ibikorwa vya leta eh, no kugwiza uburaro ibikorwa eh, dufise dusigaranye tujejwe gukora ico cari nk'ica kabiri eh, hama ica gatatu eh, kuva imigenderanire eh, y'uburundi n'iryo shirahamwe igabanutse eh, hari ibikorwa muri ubushikiranganje eh, twasanze vyabaye nk'ibihagaze akuru ni ibikorwa bijanye n'amabarabara ivyo bari bamaze gutangura gukora ivyagira bitangure gukorwa n'ivyari bikigwa rero ivyo vyose twabiberetse turabereka yuko ivyo bikorwa twifuza yuko vyose bigatangura demokarasiya sisanganiye umwami n'ahatavuze ko hariho agahaze yemeje ko imfashanyo y'ubumwe bwa buraya ku burundi bemeranije ko izohora icishwa mu mashyirahamwe mpuzamakungu asanzwe akorera mu burundi Eh, bavuze yuko iyo migenderanire hariho eh, article ikihari yabuze ya mirongo icyenda na gatandatu eh, ikihari mugabo yuko hari ibikorwa bandanya bakora eh, badufasha gukora biciye mu yandi mashirahamwe icyo twacumbikanye ko hama kandi twumvikanye yuko bagiye kutubera les vrais ambassadeurs au niveau ya union européenne eh, bavuze yuko bagiye gufasha kugira ngo nabo nyine barabe yuko imigenderanire nk'uko iyi leta yabishikirije irifuza yuko imigenderanire yogenda neza n'ibindi bihugu mu bijanye n'isanurwa ry'ikivuga ca bujumbura claude boshi avuga ko uwo mugambi ubumwe bwa buraya buzowukorana n'igihugu c'ubuyapani hamwe n'ibanki y'iterambere rya afurika akemeza ko ari umugambi uzotuma uburundi n'akarere birimwo hatera imbere
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi rya amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi rya amerika radiyo yanyu
zimwe muri leta n'ibigo vya kaminuza muri amerika ntivyakiriye neza umugambi w'itegeko rya perezida donald trump wo kwaka viza abanyeshuri b'abanyamahanga bo muri amerika mu gihe bobandanya kwiga mu ngo zabo mu ntumbero yo kwirinda ikiza ca korona mu babangamiwe n'uwo mugambi harimwo abanyeshuri baturuka mu rwanda no mu burundi ibitigiri bituruka mu buserukizi bw'u rwanda hano i washington vyerekana ko hari abanyeshuri b'abanyarwanda barenga igihumbi n'amajana abiri biga muri kaminuza zo muri amerika mugenzi wacu geoffrey mutagoma yaganiriye na eme iradukunda umunyeshuri ariko aca impamyabumenyi y'ikirenga ni ukuvuga doctora muri kaminuza ya sarcus muri leta ya new york atangura avuga uko yakiriye iyo ngingo njyewe nkibimenya byanteye ubwoba Um, nibajije fica yanjye ririnda air ngiye gusubira mu rugo nzafata amasomo gute ntabwo nabyuka saa cyenda z'ijoro mufate isomo bari gutanga kare hano mu gitondo so icyo nakoze ngewe nabajije ikigo babaza niba ngewe nk'umu PH student bizanyafekita n'ukuntu bizagenda kuko urumva bagusubije inyuma ugasohoka mu gihugu byagorana none kugaruka ariko ikigo cyarambwiye ko nk'umugraduate student ntabwo twe bizatwafekita kuko tugomba kujya ku kigo buri gihe nyine tugomba kugira in person education tukajya mu marab tugakora kuko tudakeneye gufata classes nya classes in person twe ntabwo bizatwafekita ariko nanone buriya natekereje ku ba undergraduate b'abanyarwanda biga hano nigisha mbatekerezaho ndarumva ko bo kuko badafite iyo research we bizabafekita nyine batazi uko bazabigenza byabagezeho izihe ngaruka uko wabibonye
bo rero byabagezeho ingaruka nyinshi kuko ikigo ubundi ikigo cyanjye nuko kiri sipesiyare cyo ntabwo cyateganyaga kugira amakarasi amwe in person ariko hari ibindi bigo nyine byo ibintu byose byari biri online so abanyeshuri bo bumvaga ko nubwo bazaba bari muri amerika bazajya biga nk'abandi online ariko ibyo nyine babivanyeho so bakavuga ntabwo twakwishyura amafaranga angana gutya tutari muri amerika ntabwo ibintu bya geography byakumvikana ukuntu bizakora tuzajya muri classe turi mu rugo mu rugo bashobora kuba badafite interineti ihagije dushobora kutabona uko tuzagaruka dufite nk'abanyeshuri nka babiri babyibajijeho nyine bavuga tugomba kuva muri iki gihugu nyine tugatangira kwiga mu rwanda bo nyine byara byabafekite cyane bo n'ababyeyi babo nyine ko byumvikana ariko nanone abo byafekite cyane ni abataratangira nk'abanyeshuri b'abanyarwanda bari bagiye gutangira mu bigo bushyashya bo urumva ko nta byiza bari bubone nyine byoroshye kuko hari iryo tegeko niba ibigo byabo bizajya byigisha online gusa
none ubwo biragenda bite murimo murakora iki
urumva hari nk'ikigo cyanjye kiri gufata kiri gufata a lot of ways uburyo bafasha abanyeshuri inzira nyinshi urumva hari ukuntu hari ukuntu nka harvard na MIT bareze leta bakavuga ko ibyo bintu bitari fair ku banyeshuri biga hano bo hanze so ikigo cyanjye nacyo kiri muri ibyo bigo public byavuze ko bitemeranya n'icyo cyemezo bafashe bivuga ko noneho bandikira n'abanyeshuri bari hanze bakavuga ati niyo bataba biri mu byo wiga muri meja yawe wemerewe gufata karase zizatuma uba mu ishuri mu ishuri nyine in person kuzabonana na mwarimu bigatuma uguma hano so buri munyeshuri wa international student azaba yemerewe kuguma hano muri amerika kuko buri wese azaba yiyandikishije mu ishuri rizamwemerera kuba ari muri karasi nzi ko hari ibigo byinshi byatangiye opshoni ku buryo bafasha abanyeshuri babo hanze kuguma mu gihugu bakabaha karase nubwo zitaba ziri mu byo bifuza kwiga ariko muri iki gihe kugira ngo babafashe bakaba bari kuzifata ariko hari n'ibigo byinshi biri kurega nyine biri kurega ayisi bakavuga ati ntabwo twifatanyije n'abanyeshuri bo hanze ntabwo twemeranya n'iki cyemezo mwafashe iradukunda eme turavugana uri mu mujyi wa new york muri univerisite ya Syracuse aho wigira impamyabumenyi y'ikirenga ukaba uri n'umwarimu muri iyo kaminuza urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo hari ijwi rya amerika mwakoze namwe
banywanyi bakunze ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya fm mu rwanda no mu burundi mu gihe imirongo ya fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira ibihumbi birindwi magana atatu makumyabiri na gatanu ibihumbi icyenda magana atandatu mirongo inani na gatanu ibihumbi icyenda magana inani cumi na gatanu n'ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatanu guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu cumi na bitanu magana ane mirongo itandatu ibihumbi cumi na bitanu magana atandatu mirongo irindwi na gatanu n'ibihumbi cumi na birindwi magana atanu mirongo itatu naho guhera saa mbiri kugeza saa yine z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi bitandatu na mirongo ine ibihumbi icyenda magana ane mirongo irindwi igihumbi n'ijana na mirongo irindwi n'ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu na mirongo itatu ni ijwi ry'amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
leta y'u rwanda itangaza ko iba ihagaritse kurungika inzererezi mu bigo byahora bizakira igihe gito kubera ubwiyongere bw'ikiza cya korona bugenda bwibonekeza muri ibyo bigo inkuru ya asumta kaboyi hashize iminsi humvikana ubwiyongere bw'abanduye covid cumi n'icyenda mu buryo butari bumenyerewe ibisobanuro minisiteri y'ubuzima imaze iminsi itanga yumvikanisha ko ubwo bwiyongere bwaturutse mu bafungiwe muri za kasho za polisi ndetse n'abahurizwa muri za transit center ijwi rya amerika ryagerageje gukurikirana iki kibazo mu mpera z'icyumweru gishize maze umwe mu bakozi bakira abashyirwa mu bigo ngororamuco adusaba ko twazavugisha minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu nk'urwego rubakuriye kuri uyu wa mbere nibwo umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ushinzwe imibereho myiza y'abaturage yemereye ijwi rya amerika ko iki kibazo bakizi bakaba barafashe umwanzuro wo kutazongera gufungira abafatiwe mu buzererezi mu bigo bisanzwe bibakira mu rwego rwo kubarinda ikwirakwizwa rya covid cumi n'icyenda umunyamabanga wa leta muri iyi minisiteri ni madamu nyirarukundi nyasiyene ariko abari kuboneka turabashyira mu mashuri hari uburyo bwo kwifashisha amashuri muri iki gihe kuko amashuri ntabwo ari kwiga uyu munsi ntabwo wavanga nyine abazima n'abafite ikibazo ngo babanze ubura abo ngabo ucunga na ba bandi bari kumwe nabo kugira ngo batagira ikiba ariko abandi bo ntabwo bashobora kuza ngo binjiremo bajye muri ya senta nta gikondo ubu ngubu ntabwo ushobora kwinjiramo nyine icyo gihe kitararangira cyo kuvura bagaragayeho ikibazo nka gikondo ni taransiti n'ubundi nibo bagomba kuhamara igihe ariko nka nyamagabeho abari bahageze barahari abavurwa bari kuvurwa abandi nabo bari bafashe ibizamini ngo barebe ko ikibazo kitageze kuri bose ariko ubu ntabinjiramo nyine uyu muyobozi yumvikanisha ko abafatwa ubu bajyanwa mu mashuri bamara kubapima abasanga mu burwayi bakabanza kubavura abadafite ikibazo bamwe bakabasubiza mu miryango yabo inzererezi bakazijyana mu bigo ngororamuco iki kibazo cyari kimaze iminsi kiganirwa n'abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga bibaza icyo abashinzwe ibi bigo bakora ngo bakingire iki cyorezo abo bakira abandi bakagaragaza ko habayeho uburangare bw'abayobora ibi bigo bwana sinabubarira giride fonse ni umunyamakuru akaba umwe mu bakomeje gukurikirana iki kibazo yaganiriye n'ijwi rya amerika korona virusi muri iyi minsi nibwo turi kubona imibare myinshi izamuka reba umunsi twabonye abantu ijana na babiri hari harimo abantu barenga mirongo irindwi ba kibungo muri kasho za polisi ndetse no muri ibi bigo nkabifata nk'uburangare bukabije impamvu byita uburangare bukabije ni uko abantu bagombaga gushaka uburyo bagura ibindi bigo bakamenya ko abasanzwe mu bigo baguma muri ibyo bigo nta n'umwe winjiyemo icya kabiri bagombaga kuba barashatse icyo nakwita gisa n'akato ikigo ubanza ukanyuramo bakagupima inshuro zose zigenwa babona none icyo gihe bizeye neza ijana ku ijana bakabona kukujyana mu bandi niba rero muri iyi minsi imibare iri kuzamuka ikibazo kirahari ku rwego rw'ubuyobozi bw'abashinzwe ibyo bigo bw'abashinzwe abantu bafungirwa muri kasho za polisi bivuga iki ni ukuvuga ngo mbona igikwire nuko abantu bakwiye kubibazwa leta isobanura ko yari isanzwe ifite ingamba zo kurinda abafungiwe muri izi za transit center icyorezo cya virusi ya corona ariko ubu yongereye ingamba nyuma yo gusanga hari ibitaratunganijwe ingamba zari zisanzwe n'ubundi byarakorwaga ikiri bwiyongereho ni ugukaza kugira ngo koko wa wundi umwe ubonetse nabo byumvikane ko haramutse harujemo niyo yaba ari umwe niyo yaba ari umukozi hari ubwo mbere twitaga nyine bakwinjiramo gutyo gusa abakozi tukumva ko basohoka biporotegitinze nabyo twarabirebaga ariko ubu ngubu ubwo kesi niba utaribwa ntarinda iyo kesi igaragaye nk'uko niho utangira kwibaza ngo ariko ngo banza n'abakozi nabo disipurine twari twabashyizeho ngo bajye mu rugo birinde icyo gihe hari nka gikondo yo kuko ni mu mujyi icyo gihe batahaga iwabo ariko ikitugaragariye ni uko ubu nyine ingamba yiyongereyeho ni uko bagomba gukora bari ahantu hamwe bataha bataha hafi cyangwa bagashakirwa aho baba hafi aho ngaho cyane nyuma y'imibare y'abagiye bandura muri za kasho no mu bigo ngororamuco hari bamwe bagenda batanga ibitekerezo bumvikanisha ko leta yaba ihagaritse gufungira inzererezi muri ibi bigo cyangwa se no mu makasho ya polisi bakagabanya abajyamo umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu asobanura ko leta itareka abangiza ituze ry'abandi ngo bidegembye ahubwo ishyiraho izindi ngamba zo gukumira ko bakwandura iki cyorezo ubu noneho turi mu gihe mu gihe nyine kidasanzwe ntabwo wabareka buriya muri sosiyete hari abantu bubahiriza amabwiriza bakabyumva vuba bakabijyamo hari abatsetsa ibirenge akavuga atari ko ni bya bindi byaba abandi ubwo barabizanye hakaba n'abatabyubahiriza ditu ukaba wanamufata n'ejo akagaruka n'ejo bundi rwose akumva ko ibyo kubahiriza gahunda kutanywa inzoga ubundi nta n'abakwiye kuba bakabaye baboneka muri iyi minsi ukuntu umuntu anywa akageraho yahinduka inzererezi muri ibi bihe turimo ubundi nta n'ubwo bisanzwe niyo mpamvu byasaga nk'aho abantu bo ku bwinshi tutari tunabyiteguye iyo kubareka byo ntabwo ari byo ubwo umuntu yahungabanya orudire noneho no mu bihe bisanzwe ubundi ntibyemewe ariko noneho mu bihe bidasanzwe bishobora no kudukurura indwara ibyo ntibyemewe kurushaho kugeza imibare iheruka yatangajwe na minisiteri y'ubuzima igaragaza ko abantu igihumbi magana atatu mirongo irindwi n'umunani aribo bamaze kwandura iki cyorezo magana arindwi na cumi bakaba bamaze kugikira no magana atandatu mirongo itandatu na bane bakaba bakirwaye abitabye imana batangazwa kugeza ubu ni abantu bane asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali ubu naho ni wa mwanya tubashikiriza kimwe mu byaranze uyu munsi mu mateka mugenzi wacu venuste nshimiyimana arabidushikiriza hashize imyaka mirongo itandatu kuri uyu munsi ingabo z'umuryango w'abibumbye zoherejwe muri kongo bwa mbere guhosha imvururu zakurikiye icyemezo moyize kapenda combe yari yafashe cyo gutangaza ubwigenge bw'intara ya katanga ku itariki ya cumi n'imwe z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itandatu ukoherezwa kw'ingabo muri kongo byasabwe na minisitiri w'intebe patrice lumumba witabaje ibihugu bya afurika n'iby'umuryango w'abibumbye katanga imaze gutangaza ko yigenga byatumye n'intara ya kasayi y'amajyepfo itangaza ubwigenge bwayo ku itariki ya munani z'ukwezi kwa munani umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itandatu joseph ngarura ahita agirwa perezida w'inteko ishinga amategeko ya leta nshya imvururu zatumye izo ntara zombi zivuga ko zigenga zatangiye kongo ikimara kubona ubwigenge ku itariki tariki ya mirongo itatu z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itandatu ingabo za loni zageraga ku bihumbi makumyabiri zabanje kuba ingabo zubahiriza amahoro ubundi zihindurwa ingabo zubahiriza umutekano zikaba zaramaze muri kongo imyaka ine nyuma y'imyaka mirongo itatu n'itanu mu w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda n'icyenda repubulika ya demokarasi ya kongo yugarijwe n'intambara yarihuriwemo n'ibihugu bitanu bitanu byo mu karere yashyize umukono ku masezerano yo guhagarika intambara yemerejwe i Lusaka muri Zambia inama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi yashyizeho umutwe w'ingabo wa MONUC waje guhinduka MONUSCO ugizwe n'abasirikare abapolisi abasivile n'impuguke zinyuranye bose hamwe bagera hafi ku bihumbi makumyabiri kuva bahagera impagarara ntiziracogora mu burasirazuba bwa Kongo aho ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twateguriye kuri ino saha kuri mikoro mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka ndashimiye Mugubire ya Baro yadufashije kwegeranya amakuru n'ibiganiro twabashikirije kuri ino saha mubandanye mwumviriza radiyo ijwi ry'amerika mukunda mugire umunsi mwiza
radiyo ijwi ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu gushikiriza icyo dukona turayaga tugahuzayo ku ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika yo yabaye igisubizo cyacu guterera igihugu yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu ifi z'abakozi b'akarorero batanga amakuru